Let's take our Bibles today and look together in Luke chapter 5.
tatene titseguleni mabaibu athuwo ndipo tikhala tikuona lero lili kuchokera m'buku la luka mutu wake wa 5 My text is from verse 1 down to verse 11.
ndipo uthenga wa tsiku la lero tiyamba kuyang'anatu kuyambira mu vesi loyamba kufika mu ndim- ah, mu ndima yake ya 11 And I've entitled this study, Fishers of Men.
ndipo mutu wa uthenga wa tsiku la lero ndikunena kuti asodzi a anthu This comes from our Lord's expression in verse 10, where he said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men.
ndipotu mawu awa onena kuti asodzi a anthu akupezeka makamaka mu ndima yake ya 10 imene ambuye yesu analankhula kwa ophunzira kunena kuti usaope kuyambira tsopano udzakhala msodzi wa anthu
But what led up to that statement we have here in verses 1 through 10?
komano tuta tiyeni tione kuyambira mu ndima yake yoyambayo kufika pa 10 pa chimene chikusogolerako We'll read this together. I'll read it in English, and then you can read each verse in Chichewa as we look to the Lord for his direction.
ndipo tizikhala tikuwerenga motsatizana pamene abale ena aziwerenga mchizungu ine ndiziwerenga mchichewa
Luke 5 and verse 1, it says, And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret.
monga ndime yoyamba kuti ndipo panali pakukanikiza khamu la anthu pakukanikiza khamu la anthu kudzamva mawu a mulungu iye anali nkuyimirira m'mbali mwa nyanja ya gere ya genesareti
Verse 2 And saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets.
ndime yachiwiri ndipo anaona ngalawa ziwiri zinakhala m'mbali mwa nyanja koma asodzi anali nkutsuka makoka awo Verse 3 And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship.
ndime yachitatu akuti ndipo iye analowa mngalawa imodzi ndiyoyache ya simoni nampempha iye akankhe pang'ono ndipo anakhala pansi m'menemo naphunzitsa ngalawa ah, naphunzitsa ngalawa makamuwo a wanthu Verse 4 And when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep and let down your nets for a draught.
ndime yachinayi akuti ndipo pamene iye analeka kuka- ku- analeka kulankhula anati kwa simoni tankhira kwakuya nimuponye makoka anu kukasodza And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net.
ndima yake yakusanu akuti ndipo simoni anayankha nati ambuye tinagwiritsa ntchito usiku wonse osakola kanthu koma pa mawu anu ndidzaponya makoka And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake.
ndima yachisanu chimodzi ndipo pamene anachita ichi anazinga unyinji waukulu wa nsomba ndipo makoka awo anali nkung'ambika And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink.
ndima yachisanu chimodzi akuti ndipo anakodola anzawo a ngalawa inayo adze awathandi- awathangate ndipo anadza Ah, anadzaza ngalawa zonse ziwiri motero kuti zinali kumira When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord.
ndima yachisanu nchitatu akuti koma simoni petulo pamene anaona anagwa pansi pa mabondo ace a yesu nanena muchoke kwa ine ambuye chifukwa ndine munthu wochimwa for he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken.
ndime yachisanu chinayi pakuti chozi- ah, pakuti chizizo chidamgwira iye ndi onse amene anali naye pakusodzako kwa nsomba zimene anazikola And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men.
ndime ya khumi akuti ndipo chimodzimodzinso yakobo ndi yohane ana a zebedayo amene anali anzace a simoni ndipo yesu anati kwa simoni usaope kuyambira tsopano udzakhala msodzi wa anthu And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him.
ndime yake ya khumi ndi chimodzi akuti ndipo mmene iwo anakocheza ngalawa zawo pa mtunda anasiya zonse namutsata iye Here in this story which occurred, we find an example of just how it is that the Lord draws sinners to himself.
iyitu ndi nkhani yomwe inalembedwa monga chithunzithunzi ndi chimenenso chili chizindikiritso cha mmene mulunguyo amazikokera anthu ochimwa kwa iyeyo kuti abwere and how it is that the work of preaching the gospel is compared to fishing.
komanso twapapa kulalikira uthenga wabwino kukufaniziridwa ndi kupha nsomba kapena kuti kuweza There are many different illustrations that we find in the Bible about those that the Lord raises up to preach the gospel.
kulitu zithunzi zambiri zimene timaziona m'baibulo zimene zimaonesera iwo amene mulungu atate anawayimitsa kuti akalalikire uthenga wabwino kapena kuti anawadzutsa kukalalikira uthenga wabwino Sometimes they are compared to farmers going out and cultivating the earth and planting the seed.
malo ena amaoneseredwatu monga mmene amakhalira mlimi amene wapita uh, kukakonza malo kapena kuti kukalima munda kenako ndi kukazalamo mbewu Sometimes they are compared to masons or builders that lay a foundation and build up walls.
ndipo nthawi zina amaoneseredwanso anthu olalikira amenewa ngati mkaswiri amene ndi womanga amene yeyo amamanga chipupa Sometimes gospel ministers are compared to sheep herders, ones that are out taking care of the sheep that the Lord brings to them.
ndipo m'malo enanso ti anthu olalikiridwa olalikirawa amaoneseredwanso ngati m'busa wa nkhosa amene amasogolera nkhosa zake kuka- ah, kubutsa These are all very simple illustrations that when we consider each of these, we can see what it is to be a gospel minister.
ndipo to zonsezi ndi zithunzithunzi zabwino kwambiri zimene tikamayang'ana za zimene zitiona kunena kuti kodi akamati mtumiki wa uthenga wabwino amatanthauzanji But today, the illustration is that of fishing.
komatu chionesero kapena kuti um, chithunzithunzi chabwino cha tsiku la lero ndi chimene chikulankhulidwa pa chakupha nsomba Now, I will tell you right here at the beginning that I know very little about fishing.
uh, mwina ndikhoza kukuwuzani kunena kuti ineyo ndimaziwako zinthu zochepa pang'ono chabe pa nkhani ya usozi yokupha nsomba I have gone out fishing at different times of my life, but if my family depended upon me to bring back what I caught, we would all starve to death.
uh, mu nthawi yapo ndi yapo ndakhala ndikumapitako kukaphako nsomba mu moyo wanga ndipo mu nthawi imene ndapita kukapha nsombayo ngati banja langa limayembekezera kunena kuti ndibwera mkenakake
Especially as here, it wasn't just a matter of throwing a fishing line in the water to catch something. Here they used the casting of a net.
ndeno mukamaona monga mmene apa pakufotokozera kaphedwe ka nsomba kakati nkosiyana ndi kutenga mbeza kuponya m'madzi koma apa pakuchita kugwiritsa ntchito ukonde pokupha nsomba kapena kuti khoka And I have tried to fish this way, to stand up in a small boat and to cast the net in such a way as that it spread out and then start drawing it back in. That takes a certain skill.
ineyonsotu akaphedwe ka nsomba akaka ndinachitapo ndipo ndinayiserapo kukwera kaboti kakang'ono ndikulowa m'madzi kenako ndikutenga khoka langa kapena kuti ukonde ndikuuponya m'madzi kenako ndikuyambanso kuukoka ukondoja kuubwezera mu boti muja koma zimasowa luso ndithu kapena kuti ukadaulo
But even as here in this story that we've read, these four fishermen that are mentioned here Simon, and then down in verse 10, James and John, and then also one other one, they were skilled fishermen, and yet when they fished this time, they caught nothing.
ndino tikamaonano apapa anthu amene atchulidwa m'baibulo mumwe anthu amene anali asodziwa monga yakobo ah, ya- simoni petulo komanso ah, ndi anzake amene atchulidwa apapawa ndi anthu amene tu anali akadaulo okupha nsomba koma mu nthawi imeneyi sanaphako kanthu
That is a reminder as well with regard to the preaching of the gospel that it may be that the Lord has given us certain talent and ability to go out and to preach the gospel, but the success depends on the Lord. It does not depend upon us.
izitu zili chimodzi-modzinso ah, mwa ifeyo amene ndi azitumiki a uthenga wabwino pamene tikutuluka kukalalikira uthenga wabwino nkuthenga kunena kuti tili nako kuthekera tinapasidwa luso kapena kuti ukadaulo wakulalikira uthenga wabwino komatu kuti anthu abwere kapena kuti anthu aumve uthengawo sizimadalira ifeyo ayi zimachita kutengera mulungu mwini
But here were these very simple fishermen. They made their living doing this, and it was these that the Lord now was calling out that they might go and serve him in the preaching of the gospel.
nde tikamaona tuzapa pa tikuona amene ndasozi amene nthawi yonse inali ntchito yawo imene anali kugwirayo kupha nsombayi koma mu nthawi iyi chinthu china chimene mulungu anapanga ndi kuwakoka kunena kuti anthu awo akamve uthenga wabwino There are many today even that think that they need to go to some education place of higher learning in order to be better qualified to preach. That's not the case. These were very simple fishermen that the Lord called.
aliponso anthu ena amene masiku anowa tikamakamba pa nkhani zakulalikira uthenga wabwino amaganiza kuti akufunikatu maphunziro apaderadera kuti apite ku sukulu ina yake akaphunzire mwapa mwamba komatu mmenemo simmene uli uthenga wabwino ayi tikuona chithunzi chake cha apapa chimenenso ambuye Ambuye yesu achipereka apa cha asodzi And whether it has to do with the everyday talent of being able to fish and make a living or preaching the gospel. We all depend upon the Lord for Him to bless what we do.
ndeno kaya kuti ndiwe msodzi amene umadalira kupha nsomba tsiku ndi tsiku kuti upeze chakudya kapena ndiwe mtumiki wa uthenga wabwino amene umalalikira komatu monsemo zimachita kudalira mulungu kuti atipangire zimene ife tifunika kukhala nazo So here we have our Lord that is teaching the multitude Himself. He's the master teacher.
ndi apapa tikuona ambuye wathu yesu khristu amene ndiye mphunzitsi wamkulu akuphunzitsatu makhamu a anthu
And here it is that the Lord had drawn to Himself a great multitude.
ndipo apa tikuonanso kunena kuti ambuye yesuyu anadzikokera yekha khamu la anthu awo When it says there in verse 1, of our chapter, chapter 5 in Luke, it came to pass. What that means is it was the Lord that was directing that it should come to pass, even as it was.
nchifukwa chake mukamaona m'buku la luka chapter 5 ndime yoyambayo lomwe anena kuti ndipo panali mabuku la mchizungu layamba nkunena kuti ndipo taonani panali kusonyeza kuti tu apapa anali ambuye yesu mwini amene anagwira ntchito imeneyo yokwaniritsa kuti nthawi ikhalepo There were times when our Lord had but just one person listening to him, such as was the case with Nicodemus or with the Samaritan woman.
nthawi yonsetu ya ambuye wathu yesu khristu tiona kuti mu zonse zimene ambuye yesu anadutsamo amakhala ndi munthu mmodzi amene anali naye cholinga monga mmene tionera za nikodemu komanso mzimayi wa ku samariya uja There were other times, such as this, that great crowds followed after him, but either way, it was the Lord drawing them.
Chifanaka mukamaonanso mmene momwe zikhoza maoneka mmene tikuonera kuna kuti gulu lambiri la anthu anamusata iye komatu tiona kuti monsemo ndi mulungu mwini a- akhristu mwini amene anali kudzikokera iwo
You can tell that this is the Lord drawing them because it says here in verse 1 that as the people pressed upon him to do what? Hear the word of God.
ndipo umboni onena kuti iyeyo ndi amene amadzikokera khamulo kuti lize kwa iye taonani munusu lake la ndimeyo yamba nusu lachiwiri lomwe lanena kuti pakunkakamiza khamu la anthu kudzamva mawu a mulungu At this particular time, they drew near to hear the word of God. They weren't seeking miracles, they weren't looking for something spectacular, but simply to be able to n- be near this one to hear the word of God.
ukamaona tu umumu nkutheka kuti anthu anali nkubwera ndi zokhumba zosiyanasiyana ndipo ilipo nthawi imenenso anthu amabweranso ndi zolingalira zosiyanasiyana kufuna kukachiritsidwa kuona zozizwa koma taonani apapo akunena kuti anthuwo anabwera kudzamva mawu a mulungu Let's not forget that Christ is the word of God.
e musayiwaletu kuti khristu ndiye mawu a mulungu And so we need to read it that way here that they pressed upon him to hear him who is the word of God.
kuonera kuti poti powerenga pamene popo kuti pamveke bwino pafunika kuwerenga kuti pakunka- ah, pakunkanikiza khamu la anthu kuzamva iye amene ali mawu a mulungu Oh, what a blessing it is when the Lord will draw people for no other reason than to hear a word from the Lord.
ndidziwatu kuti ah, nkosatheka kunena kuti mulungu akhoza kuwakoka anthu popanda cholinga nkunena kuti adzamve mawu a mulungu koma apa tikumva kuti anthu anawakoka kuti adzamve mawu a mulungu But more than just to hear a word from the Lord, to hear the word of the Lord, him who is the word, Christ.
koma kuposaposa tikuona zonena kuti anthu osanangobwera kukangomva mawu a mulungu ayi koma anabwera kukamva iyeyo amene ali mawu a mulungu amene ndiye khristu That is what it is to be fishers of men. It's to cast the net of the gospel, preaching Christ to sinners and the Lord drawing them in.
ndino tikamayang'ana ano kuti amatanthauzanji akamati kukhala msonzi wa anthu ah, amatanthauzanji akamati kukhala msonzi wa anthu ukutu ndi kuponya khoka la uthenga limene khokalo likaponyedwa ambuye mulungu amadzikokera yekha anthu ochimwa kuti abwere kwa iye Now, let's not fall into the trap of thinking that somehow for people to come, we need some sort of big, ornate place of worship, and therefore it will attract crowds. Here we find the Lord doing nothing but standing by the seaside.
tionatu mmene mumukunena kutipo kamba pa nkhani yakulalikira uthenga wabwino sipakusowekanso kuti tizikhala pansi nkumapangana kunena kuti chomwe tikhoza kupanga nchiyani kuti mpingo ukule kapena kuti anthu abwere anthu amve mawu a mulungu ayi tikhale ndi misonkhano yotere yotere ayi njira yaketu tikuiona apapa ndiyonena kuti anthu anangokhala mbali mwa msinje kapena mbali mwa nyanja All that we have here is a lake and some boats, but the important thing was the Lord was there.
zinthu zimene tikuziona apa ndi nyanja komanso bwato koma chinthu choposaposa nchonena kuti ambuye anali pamenepo How many times has Christ been preached to crowds, whether under a tree or in some field somewhere or some open space or in a marketplace, and not in these big synagogues or places of worship that the world seeks?
mutha kuona kunena kuti kodi ndi nthawi yochuluka bwanji imene ambuye anakhala kumalalikira pansi pa mtengo kapena m'malo m'mizinda chabe kapena m'misika komatu makamaka anali kulalikira mbali mwa nyanja ah, mbali mwa nyanja m'menemo This lake here, Gennesaret, was actually another name for the Sea of Galilee.
chifukwa tu nyanja yomwe kutchedwa chonena kuti genesareti mukulankhula kwinanso amanena kuti nyanja ya galileya And one of the boats here belonged to Simon, Simon Peter.
ndipo tu mmodzi wa anthu amenewawo amene akuone akutchulidwa umumu ndi simoni petulo I'm sure at this particular point, Simon was not thinking that his boat would serve as a pulpit for Christ to preach, but that's how God purposed it.
makamaka boti limodzi lomwe tikuliona mmene mumondi la simoni petulo ndipo tidziwa kunena kuti Pe- ah, petulo amene botili sikuti anangoliyika kuti likakhale ngati kuti pamalo ponena kuti ambuye yesu azikalalikirapo ayi I think about that little boy over in John that brought his lunch with him to hear Christ. And when the Lord took his lunch, the five loaves and two fishes, and fed the multitudes, he was not thinking that that would be what God would use to bless so many.
tangolingalirani m'baibulo tumuli nkhani ya kamnyamata kamene kanatengako mikate pakhamu apa amene anabwera kukamva yesu khristu munthawi ina ndipo kuti ambuye yesu anagwiritsa ntchito kudalitsa mikate yake imeneyo kudyetsa khamu lonse la anthu lomwe linali pamenepo komatu mwini uyu wa mkate mnyamatayu samayembekezera zonena kuti ambuye akachita zimenezo ndi mkate wake ayi So many times, again, we fall into the trap of thinking, well, if we just had more money, or if we just had a better vehicle, or if we just had something more than we have right now, we could do so much more for the Lord.
ilipo nthawi inanso imene chifukwa cha nyengo zomwe tikudutsamo timakhala nkumaganizira kumalingalira kunena kuti aa nkanakhala kuti ine ndili ndalama zambiri kapena ndili ndi galimoto yabwino kapena ndili ndi chuma bwezi ntachita zotere nkanachitako mu ntchito ya mulungu nkanatha kuchitako zakuti zakuti
But I would like us to think that whatever we have, whether it's great or small, is of the Lord.
komanso ndimafuna ndikusimikizireni kunena kuti kalikonse kamene ifeyo tili nako kaya nkakakulu kapena nkakang'ono kamene koko nkaambuye This boat that Peter had probably did not look like much. It didn't look much different than the other boats that were there.
chimodzimodzinso ngakhale kabowa bwato limene anali nalo petulo mu nthawi imeneyi sikuti linali bwato lokongola ayi linali losiyana konse ndi mabwato anzake And yet it was this boat that the Lord would commission to do what he did and demonstrate his power in such a mighty way.
komabe tu bwato lake ndi lomwelo limene ambuye analigwiritsa ntchito kukaonetserapo za mphamvu zake mnjira imeneyi
I once had a preacher in the country of Haiti that wrote me and said that he needed to have a vehicle in order to get from one place to another and uh, that he might go about preaching.
ndikukumbukira nthawi ya kumbuyoko ndinali ndi mlaliki wina amene anali kundipempha kundiuza zonena kuti "Ah, ine ndimavutika kulalikira ndimafunafuna ndimalakalaka ndikanapezako galimoto ncholinga chonena kuti ndizikwanisa kumachoka malo ena kumafika malo ena mosavuta
But I asked him, I said, Well, how are you going about preaching right now? And he said that he had to walk from place to place.
komatu ndinazamfunsa kuti kodi panopa ukamati ukulalikira umagwiritsa ntchito chani ndi anandiuza zonena kuti amayenda wapansi kuchoka malo ena kufika malo ena And I remember telling him, Well, while you're waiting for something bigger and better, the Lord has given you two legs. And those two legs are what He's using for you to get from place to place. So until He provides anything better, use what He has given you.
ndipo ndimakumbuka ndinamfunsafunso kunena kuti nanga nchifukwa chani ukufunafuna chinthu china chake chachikulu kuti uzikwanisa kulalikira pamene chachikulu chomwe uli nacho iwe ndi miyendo imene uli nayo mulungu anakupasa miyendo iwiri kuti imeneyo ugwiritse ntchito kulalikira uthenga kufikira mu nthawi imeneyo ikakafika imene azakupase chinthu china choyendapo
Here's Simon Peter that had a simple boat and a net, not much to look at, and yet it's what the Lord had given him, and it's what the Lord blessed to teach him more of himself.
apatu tikumuona petulo a- amene simoni petulo uyu anali ndi bwato komanso ndi kaukonde kake kamene kanalinso kosaoneka ngakhale kumaso kwa anthu koma kamene koko ndi kamene ambuye mulungu anampasa ndipo iyeyo samakadera amagwirisa ntchito kamene koko And so, as the Lord found them there washing their nets, they had already labored all night and had caught nothing, but here they were now in the morning, and it was there that the Lord met them.
ndifanaka apa tikuona kunena kuti pamene ambuye anawapeza ali mkutsuka makoka awo kusenza kuti anagwira ntchito usiku onse wopanda kanthu osagwirako kanthu koma tsopano apo anali kutsuka makoka awo ndipo pamenepo pamene ambuye anayamba kulankhula nawo So in verse, verses 4 and 5, that's where the Lord instructed Simon to launch out into the deep and let your nets down for a draught. In other words, to draw in the fish.
ndifanaka mukamaona ndimeke ya 4 ndi 5 ya kunena kuti pamene popa pamene sono ambuye anayamba kulankhula ndi simoni petro kunena kuti kankhira kwakuya niuponye makoka ani muponye makoka anu kukasoza kusenza kuti amafunika sopano akankhe ma- aponye makoka waja kumalo kumene kuli kozama kwakuya
The purpose for the Lord being here at this time in this place wasn't so much for the crowd, even though the Lord had drawn them.
komatu cholinga chachikulu chimene ambuye anapezekera apapa ngakhale kuti anali pakati pa makamu a anthu ambiri amene anawakoka yekha sikuti ama- cholinga chake chinali pa makamulo ayi At the end of verse 3, it says simply that Christ sat down in the boat and taught the people out of the ship. He must have gone off the shoreline just a little bit for people to be able to hear him.
monga mukamaona mu ndime yomaliza ah, mu nusu yomaliza ya ndime yachitatu yomwe akunena kuti ndipo anakhala mngalawa anakhala pansi m'menemo naphunzitsa ngalawa makamu wa anthu kusonyeza kuti chimene amafuna anthu kuwasendeza kuja amafuna kuti akangomumva iye akaone zimenenso ati akazichite But we don't read here of our Lord doing like so many of these modern preachers, where if they get a crowd together, then they want to make something happen.
apato sitikuona ambuye yesu akupanga zinthu monga mmene amachitira anthu olalikira amasiku ano amene akaona kanthu akaona kuchuluka kwa anthu amafuna azipanga challenge kumaonesa anthu kunena kuti "Mufu- muone zimene nditi ndizichite ineyo We don't find him here giving an invitation to people to come to him.
ndiponso sitikuonatu ambuye ambuye yesu yuyu akumayika chozizwa pamaso pa anthu kuti abwere kwa iwo ayi Like so many preachers today that want people to raise their hand or bow their head to say a prayer or make some kind of decision for Jesus. None of that we see here.
monga mmene anthu- ah, mosiyana kwambiri ndi mmene anthu amasiku ano amachitira amene amadalira kuwauza anthu akwezani manja kumwamba ayi gwadani he mugu- mu- mugundise mutu wanu pansi ambuye yesu sanapangeko zinthu zimenezo ayi He sat down and he taught the people out of the ship, it says, but in reality, what follows is what is the whole purpose for his preaching. It was to draw these few fishermen to himself.
apatu tiona kunena kuti ambuye ambuye yesu awo atango- atangotha kulalikira kapena kuti kula- kufotokozera mawuwo ake kwa anthu aja anachoka m'bwato muja ndipo akhamu la anthu ili limangowalondola iwo limangolondola ambuye yesu yosati ambuye yesu ukuwako kanthu kwachita kwachita zozizwa kuti abwere ayi Here's an important lesson for us that when the Lord does at times bring many people to hear us preach Christ, we're not to think that somehow all of those are ones that the Lord will draw. They're not.
ichisotu ndi phunziro kwa ifeyo kuti pamene tikulalikira uthenga wabwino kapena pamene anthu achuluka otisatira kapena omva uthenga utiye tingolalikira uthenga wabwino basi ngakhale kuti si onse amene adzamva uthengawo ndi kukhulupirira
No, the Lord knows those that are His, and therefore, as the gospel is preached, He will draw to Himself those that He has purposed should hear.
chifukwa chonena kuti mulungu ah, mbuye wathu yesu khristu amaziwatu zimene zili zake kapena anthu amene ali ake pomwemo pamene uthenga wabwino ukulalikidwa iyeyo adzawapangisa iwo amene ali ake kumva uthengawo
That's why here it's so precious that we read in verse 4 that when He had left speaking to the crowd, he said unto Simon, This is where his word would be directed to one particular individual, Simon.
ndi chifukwa chake timuona mawuwa kunena kuti ndi amtengo wace akuoneka mu ndimeyi ya folo pomwe anena kuti ndipo pamene iye analeka kulankhula anati kwa simoni kusonyeza kunena kuti ichi chinali choyenera kulankhulidwa kapena chinali choyenera kuchitidwira pa munthu mmodzi yekha mu nthawi yake amene ndi simoni And so he directed Simon. And at this particular point, Simon was not even aware of how the Lord was directing.
ndenotu apapa anachita kumpanga simoniyo kuti akhalepo ndi kukachita zinthu zonse chifukwa kale simoni peturoyo samadziwa chimene ambuye yesu ati achite In fact, we can see Simon's resistance here when the Lord said to him, Launch out into the deep in verse 4 and let your nets down for a draught.
nchifukwa chake tikamaona apapa tikuona zonena kuti ambuye yesu anamuwuza kunena kuti simoni peturoyo aziti simoniyo akaponyere khoka lake kwakuya chifukwa chenera kuti ambuye amene ananena kunena kuti apange zimenezo I'll tell you that when, even for ourselves, the Lord brought His word home to our hearts, there was a certain resistance to what He was teaching us.
chimodzimodzinso kwa ife pamene tikhala nako kumva mawu uthenga wabwino ukuvumbuluka mkati mwathu palitu cholinga cha uthengawo umene wabwerera He says here in verse 5 Simon answered, Master, we have toiled all night and have taken nothing.
chifukwa mukamaona mundime ya 5 peturoyo akukayankhapo mwamanena kuti ndipo simoni anayankha nati ambuye tinagwiritsa ntchito usiku wonse osakola kanthu I will tell you from my own experience, and if you're the Lord's, you know this as well, that when the Lord brought His word home to our heart, the gospel of grace, the first response was not belief, it was unbelief.
ndikhozaso kutsimikizirani ichichi ngatinso ah, ndinu mmodzi wa iwo amene munamva uthenga ndi kukhulupirira kunena kuti pamene uthenga wabwino wabwera mkati mwathu suma- ah, sumafikiratu uthenga kwa kukhulupirira ichi choyamba chimene chimaonekera mwa ife ndi kusakhulupirira kwathu There are many people that have labored and toiled and found nothing as far as peace and rest in what they hear.
alipoto anthu ena amene anagwiritsa ntchito koma sanapezamo kanthu mu zimene iwowo ama- amagwira ntchito mukulalikira kwawo But the Lord was not saying to Simon to go cast his net as he had done before, simply to cast it out there. But the Lord would now do a work of grace.
momwemonso apa tikuona kuti ambuye yesu akuchita kumuwuza simoni petro uh, tsopano mmene ati akaponyere khokalo kuti asaponyatu monga mmene amaponyera kapena kuti akungomuwuza zona kuti pita ukaponye khoka ayi akumuwuza njira imene ati asati tsopano poponya khokalo And here's where we see, as in verse 5, where the Lord has purposed to do a work, he overcomes every resistance.
n'chifukwa chake monganso mmene tikuonera mu ndima yake ya 5 yokunena kuti muchina chilichonse chimene ambuye yesu amachipanga amachipangatu ndi cholinga You see that at the end of verse 5? Nevertheless, at thy word, I will let down the net.
nchifukwa chake nusu ya ndime 5 yomaliza nusu yake yomaliza kunena kuti koma pa mawu anu ndizaponya makoka
It's like when people, the Lord brings them to hear us preach this gospel of God's grace, that when they first sit down, they think that it's just like everything else they've ever heard. But then suddenly, the Lord does a work in their heart, and they recognize then that it is a different message than what they've ever heard before.
izinso zili chimodzimodzi pamene uthenga wabwino ukulalikiridwa kunena kuti anthu ena atu amatha kubwera ndi maganizo ndi malingaliro awo onena kuti apita utchalitchi kukamva mawu komano mkati mwawo alibe zolingalira za uthenga umene amaumva kunjako komano akabwera kudzakhala pansi pa uthenga uja amaumva kuti na uthe- uthengawu ndiwosiyana kwambiri ndi uthenga umene iwonso amauziwa Now, here's the lesson for us as preachers as well, because we might be thinking as we go out from place to place to preach and we don't see any being brought to Christ that we become discouraged and think, well, we've done that before, we've tried that before, so why preach?
ichitotu ndi chilimbikiso kwambiri kwa ife amene ndi azitumiki a uthenga wabwino pamene tikuyenda m'madera ndi kulalikira uthenga imakhalapo nthawi imene ukhoza kuupeza kuti ukulalikira koma kulibe ngakhale ndi mmodzi yemwe amene akumva uthenga ndi kubwera ndipo umayamba kukhumudwa mkati mwako kunena kuti "Ah, ndiye kuti mwina mwake ine mulungu sananditume ningozilekananga chifukwa chani ndikulalikira koma anthu sakumva sakubwera ku, ku mpingo kwanga It can be very discouraging for us knowing that men and women are hardened in their sin and dead, and yet the Lord commands us to go forth and to preach His gospel.
ndipo chimene chonse chikhozadi kukhala chokhumudwitsa kwa ifeyo ngati anthu polingalira kunena kuti tagwira ntchito yolalikirayo kumayenda mmakomo ndikumalalikira anthu koma anthu akupezana kuti akabwera sakukhazikika uthenga usakumva anthu akubwereranso You notice Peter said there in verse 5, Master, we have toiled all the night. So he's addressing Christ. That word master means commander.
Ndipoeka mukamaona mundimeke afaive akunena kuti ndipo Simoni Petro anayankha nati Ambuye tinagwiritsa ntchito usiku wonse kusenza kuti iyeyo tu amakamuwuza Ambuye Ambuye Ambuye Yesu zimenezo ndipo akamanena kuti Ambuye akutanthauza kuti wolamulira amene ndi wotsogolera wa zonse.
And so he resists, even though he acknowledges the Lord to be his master, yet he resists by seeing how through his own toils nothing had come of it.
Ndiye ngakhale Simoni Petro amamuziwa Ambuye Yesu amamuziwa Yesu Khristu kunena kuti ndi Mbuye komabe mkati mwake munali kufoka poona kuti wagwira ntchito yonse wosakola kanthu.
But here is where I would encourage us that the Lord has raised up to preach the gospel. It's with this statement Nevertheless, at thy word, Master, I will let down the net.
komatu apa palibe mawu achilimbikiso amene tikuwaona apa pangati ndi ife amodzi a iwo amene mulungu atate anatituma kukalalikira uthenga wabwino chilimbikisotu chikuoneka ku nusu yake ya kumapeto ya ndime 5 mwana kuti koma pa mawu anu ndizaponya makoka We're not to be discouraged by our labors and through our preaching, not seeing many coming to Christ.
inuyotu musamakhumudwisidwe chifukwa cha ntchito imene mukuchita yolalikira uthenga wabwino pomaona zonena kuti mkulalikira uthenga wabwino kulibe amene akubwera kulondola uthenga wabwinowo We're not to change our message or our methods to try to get more to come.
ndiponso sitikusoweka kusintha uthenga umene tikulalikira ncholinga chonena kuti tikoke anthu ambiri kuti abwere mu mpingo If the Lord blesses, it's going to be according to his word.
komatu ngati ambuye atidalitse zonse zichitike monga mwa mawuwo ake And so that's how we go forth to preach.
ndipo mmenemu ndi mmene tizapitira chisogolo mkulalikira komanso ndi mmene tizipitira chisogolo mkulalikira uthenga wabwino Stop and consider who it is here that he is addressing the very word of God. According to his word, all things exist.
chifukwa taonani iye amene akumuwuza zimenezozo chifukwa chanena kuti amene akulankhula yotu ndiye mbuye amene ndiye mwini wa uthengayo amene ndiye uthenga wabwino ndipo amene ndiye mlengi wa zinthu zonse At his word, there was light.
ndipo tu mawuwo ake iyeyo ndiye nyale kapena ndiye kuwunika At his word, the sun, moon, stars, and planets were created.
chifukwa mwa mawu ake a yesu khristu amenewo zuwa nyenyezi zonse zinalengedwa
You see, when it says there in John, the word became flesh and dwelt among us, that's who this is.
chifukwa mukamaona mmene akulilankhulira m'buku la yohane kunena kuti mawu a- anasandulika thupi nakhala pakati pathu anati tikulankhula za yesu wake imweyo At his word, life has come to this earth.
ndipo kupitira m'mawu ake mmenemu ndi mmenenso moyo unaonekera pakati pathu
At his word, creation is held together and sustained.
ndipo mwa mawu ake zinthu zonse zinalengedwa ndi kukhazikika And at his word, empires rise and fall, and history unfolds according to his word.
ndipo mwa mawu ake maukulu ndi maulamuliro anakhazikika
So let's not forget that, that it's not in our power and it's not by our might, but according to Christ, the word that sinners will be brought to himself.
momwe motu kuti kufunika kuzindikira ifeyo kunena kuti si mu mphamvu zathu ayi koma monga mwa mawuwa ake iyeyo adzadzikokera anthu ochimwa kuti abwere kwa iye And we see that illustrated here in this miraculous catch of fish.
chifayeke tikuona apapa tu fanizo lomwe likuyonesedwa apapa fanizo la mtengo wace limene likulankhulidwa- likulankhula ngati okupha nsomba This is where we see that the power is with the Lord and not with us.
ndipo umunso ndi mmene tionera kunena kuti mphamvu yonsetu ili ndi ambuye osati kwa ife ayi Verse 6 says, When they had this done, according to Christ's word, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake.
monga mundimeke ya 6 yomwe anena kuti ndipo pamene anachita ichi anazinga unyinji waukulu wa nsomba ndipo makoka awo anali nkung'ambika So much so that verse 7 said they had to beckon to their partners and uh, get help to draw in the fish, even to the point where the boats began to sink.
ndifaye tikamaona mundimeke ya 7 yonso anafika pa mlingo wa kukodola azinzawo a ngalawa ina kuti awathangate kufikira kuti ama ngalawa zonse ziwiri zinadzaza mpaka nakuyamba kumamira I don't know as I have ever preached the gospel anywhere where there has been such a large number that have come to Christ in one time in one place as what happened on the day of Pentecost with Peter.
ineyo sindikudziwa chimene chim- ah, chimene chimachitika kwenikweni kapena mmene amamvera mkati mwake petro pokhala kuti ineyo sanalalikire potu pakati pa khamu la anthu ambiri nthawi imodzi njira imodzi monganso mmene chinachitikira kwa petro uyu The typical way that God works, especially in the preaching of the gospel, is to call one here and one there.
chifukwa njira imodzi imene ambuye yesu amagwiritsa ntchito kwambiri mukulalikira po kumvesera u- kuti munthu amve uthenga wabwino ndikulalikira mmodzi pano ndi winanso uko
And I know that here the fish are not people, but the Lord would use it to illustrate how it was that he would take a fisherman like Peter and so bless him that through his preaching in his time there would be a great number that would be brought to Christ.
eya ndikudziwatu zonena kuti sikuti anthuwo ndi nsomba ayi nzosiyana pakati pa nsomba ndi anthu komano ndikuona mmene mulungu anachionesera ichipo omugwiritsa ntchito peturo mmene atiyeyo akalalikira uthenga wabwino ku anthu ambiri ndi kumdalitsa yeyo muntchito yakulalikira uthenga wabwino kukoka anthu ambiri kuti amve uthenga wabwino ndi kubwera kwa yesu khristu But what we know is that whether there be few or many, that the Lord is pleased to draw any that are brought to him, it's going to be the Lord's work and not ours.
komabe tidziwa kuti munjira ina kapena inzake mulungu udu amukukoka kwa munthu mmodzi kapena ambiri koma munjira ina iliyonse mulungu amadzikokera iwo amene ali ake kuti abwere kuwa- ku uthenga wabwino That's why I would encourage each of us as preachers that as we prepare and read this word and then go forth and preach it, that we don't go in our own strength, but we go according to the word of the Lord.
ichinso chikhale chili mbikiso kwa ife amene ndife atumiki pamene tikuwerenga mawu a mulungu ndikukonzekera kukalalikira uthenga wabwino tizindikire chinthu ichi kunena kuti si mphamvu zathu ayi koma kuti chilichonse chizachitika monga mwa mawu a mulungu Our labors are vain apart from the Lord blessing them.
ndipo ntchito yathutu ili chabe ngati mulungu mwini sakuyida- sanayikepo dalitso lake But when the Lord does so direct, oh, how great are the blessings that we see through his work.
ndipo koma ngati mulungu atayikapo dalitso lake mu ntchito imene ife tigwira tizawo- tizangoona kuti ndi dalitso lomwe lachoka kwa mwini wake mulungu basi Over the years that the Lord has blessed me to preach his gospel, I don't know how many the Lord has been pleased to draw, nor do we need to know.
kulitu apapita zaka zambiri zimene mulungu atate wandithandiza ineyo kulalikira uthenga wabwino koma sindikudziwa kunena kuti kodi ndi angati amene mulungu anadzikokera amene anadzikokera ndipo sindisowanso kuwadziwa anthuwo But I dare say, if you attempted to draw all of these in one net, when I think back over the years how the Lord has blessed even some of you to whom I'm preaching right now that the Lord blessed to hear of Christ, the net would break, ship would sink.
koma ndidziwa bwino kunena kuti ngati kuka- kutatheka kunena kuti anthu onsewo kukanakhala kunena kuti anthu onsewo amene ndakhala ndikuwalalikirawo uthenga wabwino mzaka zimene ndakhala ndikulalikirazo akanakhala kuti anthu onsewo aonekere mkamodzi kapena kuti abwerere pamodzi ngakhale ena ino amene ndikuloke- ndikulalikirani mtsiku la lero uthenga wabwino mukanakhala nako kuzizwa That's why I'm thankful that the work is not mine, the work is not yours, but it is the Lord, not only to draw those to Himself that He's purposed to save, but also to keep them.
komatu tiyamika ambuye chifukwa chonena kuti ntchitoyo si yanga kapena si ntchito yanu ayi koma kunena kuti ntchitoyo ili m'manja mwa ambuye amene amawakoka anthuwo komanso kuwasunga
He knows every one that the Father has given Him. And just like these fish being drawn into the net by His word and His power, so it is those sinners that He came to shed His blood to save. He will indeed have Ah, every one.
ndipo iyeyo amawadziwa amene atate anampasa iye ndipo monga mwa m'muja mmene zinachitikira kunyanja kuja momwe mawu ake kunena kuti nsomba zinakokedwa kufika kuneti chifukwa cha mawu ake momwemonso ndi mmene mulungu, ah, mulungu atate amachitira ndi mawu ake kudzikokera anthu ochimwawo kuti abwere kwa iye Now we're going to stop here for today. And the Lord willing, the next time we'll pick up with Peter's response, seeing how mightily the Lord had worked from akhala verse tikupitiriza 8 down to verse 11.
ndipo tizakhala tikupitiriza kukafika pa ndime yake ya namba 11
But we'll stop there for today.
amen brother
Gracious Father, I thank you for this time spent in your word, and even as you directed Simon according to your word, and you performed what in his eyes was seemingly impossible, and yet according to your word, you did what you did. So we pray that your word would be brought home to our hearts, and that in your mercy and grace you continue to teach us and show us that the work is not ours but yours. And that's why you came into this world that you might earn and establish that righteousness necessary for you to be just and declare sinners righteous. And your son accomplished that work there on the cross. And for that reason, you are drawing to yourself everyone for whom he died. What a blessed privilege, what a blessed Savior, what a blessed ministry that you have given to some of us that we should go forth and declare the glory of your Son according to your word. And so I pray that we would be encouraged in this labor. It is a labor. And if it were left to us, there would be none who would hear. But we know that you've purposed that the word should go forth and that those that you have purposed to save and for whom Christ paid the debt, you will indeed draw. We give you the thanks and the praise and look to you for your direction in our lives in every way. And it's in the blessed name of your Son, I pray. Amen.